muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ijwi ry'amerika ni kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ndabashuhuje mwiriwe mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi ni cya kiganiro cyanyu murisanga nk'uko mubizi facebook ni voa radiyo yacu naho whatsapp ni uguteranyaho rimwe magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo cyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe ni umwanya wanyu rero
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
turi kumwe na vincent kuri telefone vincent
we wiriwe neza
muriwe neza thomas kamirindi uratangaza iki rero
atangaza nyine um, ni amahoro hano ubu ngubu mperereye mu mujyi wa kigali Mm,
Ah, ni uko mumeze meze neza neza yego meze neza kabisa uyu munsi twiriwe umuganda Mm,
Mm, twafatanyaga nyine imbaraga nyine nk'imbaraga z'igihugu dufatanya kugira ngo dukomeze kubaka igihugu cyacu mm,
Ah, nibyo tugezeho nyine tubisagasira nyine ibyo nawe urabyumva ariko siho mvuka cyane cyane amakuru a- aho mvuka mvuka mu karere ka gisagara mu ntara y'amajyepfo mhm,
Ah, nubwo hashize iminsi ntahaba ariko njya ngerageza kuvugana n'abantu baho mm, hari ahantu mu- ku mupaka mujya muhakora amakuru mhm, ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ni mu murenge wa Kigembe hakurya i Burundi ni ah,
urahibagiwe ni mu ntara ni mu ntara ya Ngozi ni ukuvuga ngo ni mu ntara ya Ngozi Eh,
Eh, hagati harimo agasozi bita Sabanegwa Eh.
Mu- Eric bagire uwo bose ajya ahakora amakuru ah- aza kuhakorera ahatara amakuru ako gasozi uburundi buvuga ko ari- ari ak'uburundi u rwanda rukavuga ko ari ak'u rwanda ya Eh.
eh, ubwa mbere ngira ngo ubyumvise oya si ubwa mbere kuko nk'uko ubivuze bagira ubusa yagakozeho amakuru ndumva inshuro zirenze imwe
Eh, niho mvuka rero hafi nyine yaho Eh,
Eh, ni ukuvuga ngo rero twe hari igihe tujya tugira ikibazo nyine nk'abaturage ni ukuvuga ngo ingabo z'i burundi ziraza zigashinga ikambi ya iruhande rwako z'u rwanda nazo zikashinga zikaza zikahegera tukayoberwa rero twebwe tukagira ubwoba nk'abaturage kandi tuba dusanzwe tuvu- duhuriramo nyine nk'abaturage abanyarwanda n'abarundi tugahurira mu gishanga tugahinga ariko ugasanga umwuka ntabwo uba ari mwiza mm,
Eh, niyo mpamvu rero nyine aho ngaho tuba tuvuga ati nk'ubu ngubu se ko atari ubwa mbere ko hajya haba inama n'indege zikaza kandi imyaka ikaba ishize ari myinshi rero mba mvuga nti ngize nk'amahirwe nk'umuturage ahavuka nubwo ntaba nta makuru menshi manini cyane ariko mm, nka- nkagira nk'umuntu wa wo mu rwego rwo hejuru wenda ashobora kubona akagera nko kuri nyakubahwa perezida wa repubulika wenda eh, nk'iyi manda tugiye kuzamutorera akazagira icyo azakora kabisa kugira ngo tuzamenye niba agasozi ka ari akacu kandi ni akacu kuko amazi yarimutse amazi yarimutse nayo
Eh, amazi yarimutse ubu ngubu eh kabisa abarundi bigeze no kugerageza baraka- bafunga amazi kugira ngo bayerekeze mu rwanda hanyuma natwe nyine dufatanyije n'ingabo turagenda ibi biti bashyizemo turabirandura nyine tubikuramo amazi arongera aca aho yacaga ni ukuvuga ngo amazi aca inyuma yako mbese ubwo amazi ni nk'aho ariyo mupaka
Eh, ni nk'aho ariyo mupaka ehe
Eh, Eh.
niba rero urebesheje nk'amaso ugasanga ni nk'ako mu rwanda kuko yigeze no kuza abantu nyine batubwira ati urubyiruko tugiye kubaha amabati mujye kubahubaka ariko tugira ubwoba nyine turavuga ati ntabwo bishoboka Mm. ariko rero vincent Hano ndumva hari mu nkuru eric bagira ubusa yakoze ndumva yarakomoje ku kintu cy'ibiganiro hagati y'u rwanda n'u burundi ahubwo reka tuzabaririze turebe aho ibyo biganiro byaba bigeze
byigeze kuba twarabyumvise hakiri imigenderanire myiza ku bakuru b'ibihugu bigeze guhurira no mu kirundo Mhm.
Ah, perezida nyakubahwa perezida wacu na pierre nkurunziza w'u burundi barahura barabigerageza ariko bishobora kuba bitashobotse bibaye nka kangahe hamaze kuza indege nka kangahe niyo mpamvu rero buriya umuntu nyine tuba tugira ngo twebwe nk'abaturage bato bato tumenye uko ibintu bimeze ese iyo uvuga indege ni iz'akajugujugu z'abasirikari oya ni Eh.
indege imwe cyangwa ebyiri zigeze kuza nyine zizanye abayobozi bakomeye nyine bo mu rwego rwo hejuru bahuza ibihugu byombi baraganira Ah.
twebwe badusezeye nyine baratubwiye ngo tuzababwira hanyuma ariko hanyuma ntabwo batumenyesheje uko ibintu bimeze reka tuzakurikirane noneho iby'ako gasozi n'ibi- n'ibi- ni- n'ibiganiro hanyuma ndi- ndizera yuko tuzabona igisubizo hanyuma tukakibabwira
Ah, vincent urakoze
eh, murakoze namwe ariko ndongera guhoza eh, buriya twe tujya dukurikirana amakuru cyane kiriya gitero giheruka kuba mu bwongereza cyarambabaje cyane Mm.
Eh, hari n'abashuti tujya tuganira kabisa bahaba nubwo nta bibazo baba barahagiriye ariko urumva ni mu gihugu kimwe nabo Mm.
ndabihanganishije imiryango yahaburiye
ye urakoze pe
Ah, murakoze namwe Eh, komera komera kandi rero Yego.
ndabashimira ko mutuzirikana ijwi rya amerika ye komera rwose turabazirikana n'ibyo pe Eh, ngaho umugoroba mwiza yego namwe radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu minsi ishize ndibwira ko ari nko kuwa gatatu cyangwa kuwa kane hari inkuru ijwi rya amerika ryahitishije ku bakobwa bamwe bo ku mutumba wa mayemba muri komine nyabiraba mu ntara ya bujumbura abo bakobwa rero bararenga icumi ngo bafite ikibazo cyo kubura abagabo iyo nkuru ndagira ngo twongere tuyibumvishe hanyuma tuze gushaka bamwe muri abo bakobwa ndetse n'umukuru w'uwo mutumba maze tuganire nabo twumve uko bimeze dore iyo nkuru diane ndonse yari yatwoherereje abigeme bo ku gacimbiri nyarutovu ko muri komine nyabiraba bafatikanije n'abavyeyi babo baremeza ko barozwe kugira ngo ntibaje kurongogwa ivyo babivuga bafatiye ko abigeme baho bafise imyaka irenga mirongo ibiri n'itanu bataraja ku bagabo aha bemeza ko muri rusangi abafise iyo myaka muri ako karere bategerezwa kuba barubatse izabo ikindi cemezo ababigeme n'abavyeyi bashira imbere ni uko imyaka itatu iheze ata mukobwa asabwe n'abasabwe imyaka ibiri iheze bataragira ubugeni aba ni bamwe mu baganiriye n'ijwi rya amerika wituma tuvuga uko onye ni kubera ko ikintu cyaduhaye cyigwa ni uko hakowe abakobwa bangahe kuri uno musozi umukobwa waho haruguru agakobwa bari mu kuza guheza amahera yanyuma ntibagende n'inkwano bagaheba rero byaraheze kwa turoga ntacyo tukirindiriye ariko rero byari bikwiye kujya habona yego turavyemeza niho barozwe ko mu byemeza haheze igihe kingana iki ata mukobwa arongorwa kuri kano gacimbiri haheze nk'imyaka itatu ahubwo babifatiye ko kubera abo- n'abo bandi bakowe batagiye bagaca bumva yuko nabo nyene abo basigaye batazogenda ababanyi bo ku gasozi bihana urubibe n'ako k'inyarutovu bivugwa ko abigeme baho batarongogwa baremeza ko barozwe bafatiye ko ababo bama bagiye kubaka izabo uyu ni umwe muri bo urabona n'agacimbiri kamwe ariko ngaha harakomeye bacu barasohoka mugabo aho ahantu hitwa ibukambara ni nyarutovu nyene mugabo kitwa ibukambara urumva rero uwo mwigeme wahasabwe akabimenya basha iyo nkwano bayihebana n'umukobwa uku kwikeka uburozi kuzana umubano mubi hagati y'ubwagirizwa n'ababwikekwako victoria bampanihaye wo ku musozi wa mayemba yagirizwa kuba yararoze abo bigeme avuga ko kuvaho uku kumwikeka gutanguye haraheze amezi abiri yamasanga ibikoresho byo mu nzu byononekaye muri kino gihe abajeje intwaro kuri uwo mutumba bavuga ko inyandiko zitagira umukono zishika ku ndwi zimaze gutorwa kuri ako gacimbiri mu kiringo c'indwi zibiri zigabisha uwo mukenyezi ko ashobora kwicwa azira ubwo burozi victoria bampanihaye avuga ko bimutera umutima uhagaze jewe rero ibyo bintu bakaguma babinyandika ko nanze atanivyo nzi ni mu buzima bwiwanze kuva mvuka ntazi inamba abo bakobwa rero bakaguma banyandikira amatayagiti yuko banyagiza ngo ndumurozi twarabisize ni ku mukuru w'umutumba ivyo vyarananiranye ndamerewe nabi gose jewe ku ruhande rw'abikeka kurogwa nabone bavuga ko umutekano wabo ubangamiwe gasirida nibigira umuvyeyi w'umwe mu bigeme bikekwa kuba bararozwe atubwira ko umushinga ntaye wiwe amaze gukubitwa uwo mukenyezi atwiganira ko yari kwagirwa ko amatohoza n'umugwi w'abantu atazi yikekwa kuba yarakoresheje inama yo kwandika izo nyandiko zitagira umukono twagiye tubona ubugwi buturondera umutahe uturondera urumva tutazi ibyo ari byo uwo arazanywa ku ngufu n'inkoni iriko uwo mutama wawe Eh n'umutama wanza hama ngo nyaruka nguze kwisigura ngo bakugire kwitohoza itohoza gibiki tukababaza mumugira kwitohoza gibiki ngo by'ibintu ngo amakirate twatoye hano ngo ngira niwe uyazi ngo niwe tuzi ko ariwe nkeka wayanditse hama rero ngo inama yakorerwa ngaha rero inama yiki ngo yabo bakobwa twe twabyumva uko nyene umukuru w'umutumba wa mayemba ndiwe n'umuryango claver avuga ko bagerageza kubanguranya ni ibintu twama hafi twe tujejwe intwaro kugira tuze turasukamo mabisi tubabwira ati umunsi wawe utaragera guronka umushinga ntahe uko wokwihangana ukarindira ivyo vyose aha ku mutumba biraduteye ikibazo ariko nubwo biri uko bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba wa mayemba bavuga ko abo bigeme babuzwa kurongorwa n'inyifato mbi yabo batanga akarorero nko gutwara inda y'ishushu kuko muri rusangi bisanzwe bitesha agaciro umwigeme w'umurundikazi naha yarabwira se wiwe ko ari imbwa ko yotuma afa akava ku isi ataca mu mari ari umuhimbiri ku musozi abantu bamwumva wumva abakobwa atari bo biroga none nk'umwigeme nawe atwaye igitwarire nk'uwo yakoroze inda noneho baca bavuga ngo ni uburozi kandi yarakoroze inda bazi ko bakoroze amata ikena ry'ubuzi niyo nsiguro yo kutarongora abo bigeme ku basore bo muri ako karere nsabimana desire ni umwe muri abo basore avuga ko atemera ko abo bigeme barozwe ni wacu mayemba abasore baruzuye ni ubukene dufise wowe ufise amafaranga ukaneka kuzana umugore kuko no ku kandi gasozi aho hakurya hose murabona y'abakobwa nimba bararozwe ivyo o, je ntavyo nemera ijana kwijana abahungu bari ngaha kuri aka gasozi ntiboreka kuzana abakobwa naho bozana bo kuri aka gasozi nyene bo kwiyigwa ariko rero abakurambere baha imayemba bayaze n'ijwi rya amerika bavuga ko kuva kera mu burundi urunganwe rw'umukobwa kanaka rurongowe nawe agasigara ko baca bikeka uburozi abajeje intwaro muri komine nyabiraba bavuga ko uku kwikeka uburozi kwama kwabaye no mu bandi bantu mbere bikaba inkwezi y'umutekano muke mu ntara ya bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika ngiyo rero inkuru ya diane kandi diane twongere tugushimire turi kumwe rero n'umukuru w'umutumba wa mayemba ndiw- ndiwe n'umuryango claver turakomeza kugerageza kubona gushakisha bamwe muri abo bakobwa ariko rero tubanze tuganire na claver claver we
yego mutama uraho urakomeye basha ndakomeye kabisa n'amahoro nikose aba bakobwa bo ku mutumba wawe bite Yego.
byabo
abo bakobwa hey tuguma dusukamwo mabisi nibaza yuko kubera abakobwa batera baba benshi mm.
ni iyo babonye urundi runganwe batori babo bagiye rero baca bashavura none se ko- kuvuga ngo abakobwa bagenda baba benshi abasore bo bagenda baba bakeya
oya kubera ubukene buhari eh abakobwa rero tusanga kenshi bataronka abagabo hama mbere benshi barakunda no gucikiza tukaca tubahimiriza kuja kwandikwa yego muri muri leta sevire kugira bamenyekane n'amategeko eh ubu ubu haraheruka kwambikwa abantu ijana na mirongo itanu ku mutumba baheruka kuja muri leta sevire gushyingirwa
gushingirwa baheruka kugira ubugeni baho ngaho ku mutumba ijana na mirongo itanu bo ku mutumba umwe
ego ku mutumba umwe ubwo se bamwe muri bo ntibari basanzwe babana
Eh, baba barabanye hanyuma kugira babure uburyo buke bakaca mu nyuma twebwe tugeze indwara tubahimiriza eh kugira babane bazi- bazwi n'amategeko ubwo se Hama- yego yego kugi- kugira babane bazwi n'amategeko yego ubwo se iyo bagiye mu mategeko ntabwo batanga amahera
oya bari babahezagiye ku buntu eh Eh, cyari igihe cy'ikigongo nta mahera namba batanga nyakubahwa musanteri yabahezagira ku buntu
azabikomeza se ngo n'abo bandi n'abo bandi ba- ba- bashobore gushyingirwa
mbona n'ubu n'ubu abarongoye bagize tuca tuhimiriza tukaca tubajyana kuko bini baca babahezagira
yego niko se Hanyu- ye komeza Yego, kome- handa- hano- bandanya
hama ku by'iterambere nabyo kuri uwo mutumba w'amayemba buretse tubanza turangize iki kibazo cy'aba bakobwa turagaruka ku by'imite- ku by'iterambere ahubwo
sa uvuze ko abasore bafite ubukene ariko rero m- muri iyi nkuru twumvise yakorewe aho ngaho ku mutumba wawe harimo ni n'ikibazo cy'inyifato imyitwarire y'abakobwa byo bimeze bite
Eh, iyo umuko nk'ubu honyine bamaze kubigira nk'uko aho bari- biroze abahungu bo basabye ntibaza bakibasaba eh
hanyuma rero abakobwa nabo nyine barahi- barihebura kera n'umukobwa afite imyaka mirongo itatu yifashe neza ah
yararonga umugabo umugabo rero aciye agira imyaka cumi n'itanu mu myaka mirongo irindwi ashaka umugabo mm.
a- agatangura kujya ku musozi aba ariko ariroga kubera twebwe ibyo byo kuvuga ngo ni uburozi twe uburozi ntitubwemera Mhm.
ni ibintu byi- us- usanga ari ibintu basanga by'isaku mu miryango yego
Eh, twebwe rero turabyiyamiriza tuguma dusukamwe amabisi tibyo ntaho byakabaye umukobwa yaramara n'imye- n'imyaka mirongo ine mm.
yifashe neza bakaza kumukwa bikagenda neza hari ibibazo se aho ngaho ku mutumba wawe by'inda z'inshyushyu
oya inda z'inshyushyu zarigeze kuba ku mukobwa umwe yego
w'umunyeshuri yiga mu mwaka w'indwi yego
ayiterwa n'uwundi munye- ayiterwa n'uwundi munyeshuri yiga mu w'umunani yego
hanyuma twebwe twace tuba kubera ibyo tutabishoboye twabishiriye inyamiramabi mm.
nibo nkeka babatunganirije Mm.
ego
naho se uyu mutegarugori ba- bagiriza ngo arabaroga we mumukingira gute
twebwe uko tumukingira nk'ubu nabonye byamaze kundemera eh nagenda bijyana mu nyamiramabi ndabivuga ni mu nama y'umutekano muri komine yego
kugira barabe icyo bomfasha basukemwo mu mabisi rero ubu nta ngorane ubu biriko biracureya bukebu ah
ubu na nyabakobwa batekereje yego
ego
nuko none rero umutumba wawe wifashe ute iterambere gute
okay umutumba wanje uko wifashe abanyagihugu baho yego
bariko barakora amabarabara mm.
bariko barubaka zone n'ibiro by'umukuru w'umutumba mhm
oya ibikorwa bimeze neza cyane hanyuma ku bijyanye n'iterambere amashyirahamwe nayo abanyagihugu baragiye hamwe mm.
ubu hari amashyirahamwe angana mirongo irindwi ku mutumba umutumba umwe akag- ukagira amashyirahamwe mirongo irindwi ego harimo abafasoni bagiye hamwe eh baje- baraja hamwe baragira umugambi wo kuja hamwe abantu mirongo ibiri na batanu bagira ishyirahamwe kugira baze baratanga amahera igihumbi igihumbi igihumbi ku kwezi yego
hanyuma rero bayarose ku kwezi bakaca baguranana uwo bagurana igihumbi mirongo ibiri akaca agenda akadandaza ifu yego
canke irengarenga canke ibigori yego
hanyuma rero ugasanga umunyagihugu arisununuye ararose utwo ararira mm.
ayo mashyirahamwe rero twasaba yuko abagira neza baba batwumva ko bo- kuri uwo mutumba harashikwa harashika ibarabara na- ni- haragendwa n'amahoro mhm
abo ko boza kubaraba bo- kugira ba- babigishe ukuntu bayatunganya neza ah, nini ingurane babahaye kugira babigishe ukuntu bogu- bobaha ingurane bakaza barazishyura ye kugira bisununure ubwo se muri urwo rwego ntimwatekereza no gushyiraho akantu nakita ngo iki mu kinyarwanda cyangwa mu kirundi ka kesi danterede akantu k'isanduka yo gufashanya bakajya bashyiramo amahera hanyuma kakabaguriza bityo kandi n'iryo shyirahamwe ryabo rikomeza gutyo byashoboka nabyo mukabitekereza
neza cyane urumva baragira agakese bagaca buguruzana konti yego kugira amahera yabo ntahure n'abasuma Ah,
yego hariho nk'ishyirahamwe muri abo bakenyezi ryitwa jijuka Bi- i- mbere barabitoye muri karitasi niryo ritanga imitegekera muri komini nyabiraba yego
Ku- eh, kugira harimwo abaremesha kugirango baguma bigisha baca kumuhana kumuhana bigisha bakura ibisanze ha mpande y'inzu ibi- ibi- ibigezi biba byateze Mm, kugira bikingire malariya yego
urumva rero abakenyezi kabisa bo kuri uwo mutumba barakerebutse n'abantu barose ubafasha kabisa eka bo kwikenura cyane ye
yego none se ko muvuga ngo murubaka amabarabara hari abafite imiduga aho ngaho ku mutumba wanyu
neza cyane hariho nk'aha ku mutumba ndongoye yego hariho utudu hariho abafite imodoka imodoka cumi zitaha kuri uwo mutumba murakize noneho
abo bantu rero kwene n'abarimyi barima ibitunguru eh bakarima intore yego
abo bantu n'abarimyi nta na- nta n'amashuri bize mbere n'abanyagihugu usanga baraguze izo modoka eh
abandi bakaja mu mashirahamwe nyene nk'uko nyene bakiyungunganya akagurana amahera akaca yongeza yavuze akagura ikaja mw'ibarabara Mm,
yego kabisa hamwe tworonka abadushigikira genda abona abanyagihugu baho ku iterambere bahagaze neza cyane ye mugabo ivyo rero biva kuri nyakubahwa musantera aguma atemberera imitumba mhm
a- abasigurira iterambere icyarimwe n'umuntu abangutse cyane n'ubaheruka kudusabira impene amajana atatu ku mutumba eh twahaye abantu ijana urugo rwose impene zitatu zitatu aradusabira n'ingurube cumi mhm, yego ni umu- ni umuntu akerebutse rwose akunda abanyagihugu nuko nuko
yego kabisa bimeze neza cyane Claver ndagushimiye cyane sawa namwe murakoze eh mukomeze mutere imbere neza cyane uzohora uzuranyagisha dutera inkuru ndakubarira izindi ukuntu amahoro am- amahoro arahari yego
basha ubwoko bwose turabana aha ku mutumba mbere mu mashyirahamwe baravanze abahutu n'abatutsi mhm
reka nta ngorane twebwe amahoro arasasagaye ye nzajya ngutera akamu rwose hanyuma tuyage
neza cyane murakoze eh komera komera
komera namwe murakomeye sawa sawa radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu murisanga amatelefone y'aba bakobwa yakomeje kutunanira none mureke dukomeze ikiganiro kuri telefone dufite gilbert gilbert we urakomeye ye ye uratangaza iki M- yego twiriwe uratangaza iki rero
nagomba ndababwire Mm, mujye mu tubari twe cyane cyane ariyo aba- ba bantu bigera guhunguka bavuye muri bari bapfundiwe muri kongo bakabazana n'i burundi abategetsi bari bavuze yuko babatwaye mu miryango ya- bari bagishika bavuga yuko baca babashira mu miryango yabo Eh.
ariko mu nyuma byaragaragaye yuko baciye babatwara mu mpimba bose
Wabi- ahambwiza wabi- yaca bujumbura mu gasho gilbert wabibwiwe n'iki
Sa?
wabibwiwe n'iki ko bagiye mu mpimba Oya, byaravuzwe no ku maradiyo n'umushikiranganji w'ubutungane yarabyemeje yuko ba- bashitse babacunga Ehe.
mu nyuma yarabyemeye yego ariko mugabo icya- icyaduteye amakenga Ah, ni ni uko abahavuye babakura mu mu gashu aho bari bari bose mu ma- mu gisagara cya bujumbura mu mpimba mm, babasanzaza mu busho butandukanye eh, abo bantu rero nta- ntawuzi ko bakiriho ntawuzi yu- aho bafungiwe n'abo numva ntibazi aho babasanga ngo ba- ngo ba- ngo baje kubaraba none se bagomba mu gihugu niko ko mufite impungenge umushikiranganji nimba yarabyemeye ubwo ngubwo urumva nubwo nta makuru mufite murumva mudaf- muta- mutamufitiye icyizere mudafitiye icyizere leta ko abo bantu ibafashe neza yego mu- mu mpimba- mu mpimba ntabwo ari heza byo nibyo nta muntu muri gereza uba umerewe neza cyane cyane i- i- reka tu- ibyo ngibyo ukuntu babaho tubyibara ariko icyo nshaka kuvuga ubwo ntabwo mwizeye ko ari bazima
Jewe n'ukuri nta- ntituzizeye cyane kuko no no mu burundi abantu benshi barakorwa mu busho ugahura abatowe ibiziga kandi mu bisanzwe umuntu ari mu gasho aba akingiwe n'inzego zi- zijejwe umutekano ye Ariko jiribe benshi barakunda ugahura bishwe ba- batowe ibiziga ahandi jiribe Abo- sabwe reka ngushimire hanyuma kubera ko hari umuntu twari dufitanye gahunda byihutirwa reka mbe ngushimiye ahubwo nshobora kukugarukaho ariko mbe ngushimiye urakoze
ego murakoze nawe Eh, komera ijwi ry'amerika inshuti zacu rero muri ba bakobwa bo ku mutumba wa mayemba eveline turi kumwe eveline we
sawa urakomeye
yego ndakomeye n'amahoro ye ntikoze ako kabazo kanyu ko kutabona abagabo biteye
twebwe ibyo bintu twebwe tumaze kubibona Ah, byavuye ku ngorane imwe kugira barinde babivuga uko oye ni abakobwa bashyika kuri bangahe batatu baguma baza kubakwa byaheze bagacanga amahera hama bakajya babahebana n'izo nkwano bacanze he
Eh, kandi rero uwo muntu nawe urumva bari basanzwe bamwikeka bivanye n'amajambo yavuga aha
ama rero bamaze kubibona kenshi abo bakoye baca babaheba bikuraho rero biraza mu misanirano yo- yo ku mucumba w'iwacu eh Eh, nikoze ibintu by'amarozi mwebwe murabyemera
eh, ibyo birabaho uburozi bubaho Eh, kuko twenga uburozi bubaho urabeshya Ni- burabaho hama ubusanzwe imana bigahera eh Eh, ubwo uremera ko umuntu yakuroga ukabura umugabo eh, ibyo birabaho kwera ubwo se yaba yakurogesheje iki
oya ibyo yaba yakoresheje ntabyo nomenya eh Eh, hanyuma se ubwo ngubwo umuntu reka twemerera ko bishobora kubahora ubwo se yakuroga kugira ngo utabona umugabo afite izihe nyungu
none mwebwe ni ku- kuri mwebwe nimwemera ko uburozi basi bubaho yewe njyewe ntabwo mbwemera uburozi nemera uburozi nemera ni bwa bundi umuntu ashobora kurya ashobora kunywa kubera ko burya n'imiti ivura indwara ubwayo ni uburozi iyo uyinyweye ari myinshi ikumerera nabi urabyumva burya aba- abantu babona bari maso ibyo oya wowe urumva utemera eee
birasiga ugasanga bibaho mugabo ntubyemere kubera ko dusanzwe twizeye n'imana ugasanga n'aho baba babikize wizeye imana bi- bigahera eee Eh, njyewe simbyemera gusa
eh, eee ntabibaho ni
nta ukuri kundi bwo byasitse ni ugusenga imana twizere mugabo urumva abo bakobwa bo kuri uwo musozi bamaze kuba igicibwa ariko se kubera iki hari abavuga ko n'ahandi bamaze kumenyekana tujya mu cyumba warara ubusitani
aho hose niko babivuga Eh, n'abandi bo mu kandi karere urumva wumva ati abakobwa ba naka bararotse ariko se abo bakobwa si beza
si beza Eh?
oya nabyo babaye kwera nabyo tubaye nuko nuko nimba muri beza m- noneho reka tuvuge ko ku myitwarire mwitwaye mute mu- mu- mu rwego rw'inyifato mbese mw- inyifato yanyu i- imeze ite
urumva kugira birinde bijya hejuru byapfuye mu bintu by'isakusaku nyene Mm.
ikikaho n'uwo muntu rero babyagiriza yumva ababaye niwe mbere yaki ahubwo acangura kwitwara Mm.
Eh, abasore banyu rero nabo baravuga yuko bafite ubukene bigatuma batabashaka hari ukuntu mwabunganira mugafatanya ariko mukubaka
tubunganire kandi aca buryo bukibaho cy'amahera tukironka namwe mufite ikibazo cy'amahera
Eh, none ko ubu bukene buriho Mm.
nabo bayaronka basi nabo baba batuma bavuga ati aba bakobwa bo ku mutumba wacu reka dutume tubatwara none babatware babashirehe bakenye none se ko umutware w'umutumba wanyu wambwiye ko mufite amashyirahamwe wowe eveline hari ishyirahamwe urimo
Eh, nuko mugani duherutse kutugendera nyashyirahamwe eee
Eh, ubwo rero nimumara nyashyirahamwe ryitwa Wo- wocaji yego nimumara kugwiza amahera rero muzashaka abagabo
cengira ce nangorane ku bisanzwe mfise cendi umunyeshuri yego Eh, ngaho rero gira in- gira inama abo bakobwa b'urungano bafite ako kantu k'impungenge z'umugabo bagira inama Eh, eh
hama none nka mwebwe mwobahanura iki Ye- kandi mwotubwira iki nka mwebwe nk'uko
yego
eh,
I- i- i- umu- umukuru w'umutumba yabagiriye inama
ah, ni uku- ni ukugira inyifato nziza ngo nubwo umukobwa ashobora kugira imyaka mirongo ine niko umutware w'umutumba wanyu yavuze ati "Wi- wi- ufite inyifato nziza ubona umugabo ubwo rero iyo nama ndumva ariyo ye yego nibyo ni byiza kugira inyifato nziza nabyo nyine birafasha Mm.
eh, Nuko- mugabo nawe urumva turabye kuri abo byabaye ko Mm.
ntibisigura ko yuko bari bafite inyifato mbi yego
Mm.
nuko icyangombwa rero nyine ni ukugira inyifato nziza hanyuma mugashakisha n'amahera muri ayo mashyirahamwe yanyu ubundi ibindi imana ikabibaha
eh, ye urakoze cyane veri
nimwe murakoze namwe yego Mm.
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga turi kumwe kandi na eduwari kuri telefone eduwari we
ekome ndabumva mwiriwe neza wiriwe wiriwe uratangaza iki
ekome ngomba kuramutsa abarundi bose bari mu mahanga n'abari mu burundi kimwe bawutangaza n'ikintu ikintu cy'ama preburse baheruka gusinya ngaha dekereru y'umukuru w'igihugu aheruka gusinya ekome n'ukuri uriko uraraba abantu ah, benshi byabateye ubwoba cyane cyane abantu bava mu miryango ikenye urabona aya mafaranga barabatanga n'ukuri nta kubideha aya mafaranga barafasha abanyeshuri uri kuraraba ubuzima bwabo bujumbura ikota umubyeyi muzatankuzo za ruyigi muzi ngaha mu bujumbura nta nta muryango uba ufite wo kwakira rero aya mahera yarafasha cyane ugasanga umunyeshuri ariko arikenura mu mu tuntu akora yego mbere nuko agatebye ni ukuri yafasha cyane umuntu n'ipantaro igahera maze atonda ku ishuri kuko yaronse yati yafungura umunyeshuri yiga muri kaminuza yinjiye muri kaminuza nta muti asubira kugura kuko avuga ati agafura no kabura kwambaza rego meyo ngo ibara yavuze ngo preburse n'ukuri nta kubideha je ngomba gutumira abantu aho b'incabwe cyangwa ibigema ivyo bintu n'ukuri n'ibintu bidafashe bidafite ishingiro kuko uri kurumviza umurumbwe ngo preburse ni uko ugiye kumwaka nyuma y'amahera Mm.
abasore n'ugutira amatemu abucana n'amatemu maso ati we hari icyo wambaye ikizi Mhm.
gusa usanga arebye ibintu ni ukuri n'ibintu byo hagiye ngo ntuvuye ngo ntuvuye n'ibintu by'uruhendo gusa bitagira ifatiro uri kwaraba ni ukuri nta bintu niko se niko eduwari we kwidoga b- hari icyo bikungura n'abandi batekereza nkawe ahubwo igisubizo ni ikihe
igisubizo ni uko ni ukuvuga ati nk'abantu b'incabwenge cyane cyane n'abo bantu n'ukuri ndetse turite n'abantu abantu bigisha mu za kaminuza abantu bose bafite vema ba- baciye muri iyo kaminuza barigwa na leta nabo nyine bafata ingingo irizo pasare taranze grâce à la bourse de leta rero sinumva ukuntu bobo vuga ngo bariko barasipima amaburuse abana babo bigira hanze ego nubwo ariko abarisha bavema mu rugwaruka rw'ubu uriko araba nabo nyene bize kuri bourse ya leta uri kuraba izi kuri bourse ya leta rero abantu b'icyapwe bose repakwa nabo bafasha- bafasha abanyeshuri gukora ivyo bintu eduwari we bashoboye.
telefone yawe ndumva itavuga neza cyane Nabo nyene- nabo nyene badufashe abantu b'intuke baciye muri kaminuza abantu ye b'incabwenge, nabo- akamu kawe ndumva ba- ndibwira ko bakumvise urakoze
Eh, ikindi nashaka kuvuga yego Alo? Ni ke- ni bajya abantu ngo baguhuza vurema abantu bo muri ruvye bo muri Angleterre cya gitero cyabaye no kuri cyaraba abantu benshi kuraraba ibintu byashe bihungabana mu kanya gatoya nkashaka kuvuga ati n'abarundi bo- bogaba kuko uri kwaraba ibintu bishika hariya aya nakwe ibihugu biteye imbere no kuri nakwe nuko tworaba tukazibira imbibe neza cyane cyane tukavuga ibintu bya- bya terorisme nk'uko abasuda b'abarundi bagira hanze bakaraba ntitu- ntibatumenye ntiba- ntibashike mu gihugu kuko abantu basitse no kuri igihugu kiri ku musaka ariko mu bya france n'iza angleterre abanyagihugu bamaze ubwoba murakoze ye urakoze nawe radiyo ijwi ry'amerika kuri telefone kandi dufite na alexandre alexandre
Eh, ndabumva cyane amakuru yawe
amakuru na meza Ah. komeza komeza Eh, yego eh, jewe ico nago- ico nagomba gushyikiriza niko barage- kubyo bagenzi banjye batangiye kuvuga batangiye ku bijyanye n'abantu bahunguka hama bagafungwa imbere nk'umuntu mukumva ngo batowe ibiziga Mm.
tugize iminsi twumva muri za uganda akora amadelegasiyo ava mu burundi agenda gukangurira impunzi guhunguka ndetse no mu bindi bihugu byo mu karere nyine bagenda kubakangurira guhunguka Mm.
yego ne kubwira umuntu gutaha mu gihugu ciwe ni byiza ariko tukavuga tuti rero imyifato y'abo bantu bamwe bamwe bafata nabi abo abenegihugu bagisangiye Mhm.
bakabafata nabi baka- bakabica bagatoza ibiziga abandi bakagwa mu busho bamwe batazi ico bagira canke bazira ivyiyumviro vyabo Mm.
ko ibyo bintu byohinduka kabisa na cyane cyane nk'ugaruka rw'imbonerakure ugahabwa ugahabwa eh, ushobora gukunda igihugu maze gukundisha igihugu ni kuvuga ko uba ukunda n'abaci bamwe Eh, Alexandre urakoze.
rero murakoze namwe kumpa akanya Mm.
nkavuga ikintu cyane Ye, urakoze rwose komera. Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga nk'uko ro bisanzwe kuwa gatandatu murisanzura mukavuga ibyiyumviro byanyu mugatanga n'amakuru yanyu. Kuri telefone dufite Innocent. Innocent. Innocent. Bite byawe ko wasamaye? Ko wasamaye bite?
nakembuke ku kibazo kijyanye n'isukari Ehe.
Eh, bavuga ngo isukari yaraciye ngo kandi ngiriho mugabo leta iheruka kuduza ibiciro by'isukari ari n'abanyagihugu benshi baguma bageza ibiciro ubu kigeze ku bihumbi bine bitatu n'atanu none iyi sukari yaje ya- yaje kungura iki yaje gufasha iki mu- mu nsha- mu nshamake hama hama nkongera nkavuga hariho n'ibindi byatsinze nyene dukoresha nk'imikate ifarini byose biguma bitinda bitera bitinda hano mu gisagara ca bujumbura uba ni ukuvuga ibintu byaba byatse
bandanya bandanya innocent ndumva at- tutumvikana neza inshuti z'ijwi ry'amerika rero ikiganiro murisanga buri wa gatandatu guhera saa kumi kugera saa kumi n'imwe ni umwanya wanyu ni urubuga rwanyu noneho duhamagare leonidas leonidas we
Igome aro aro ndabumva uratangaza iki
twebwe nagenda babarire dufise projet twakoze nko muri rya soro bisoro muri komine muri province ya mwaro no muri province ya gitega yego
yafasha gutanga icayi uhereye muri rya soro uja mu za matana na bisoro izone kanka Mhm.
tukaba twakoreshwa na izine yitwa proteme icyo gihe bari bashize ko proteme asbr mugabo irafise izine mere yitwa yunze proteme izine isozi Mhm.
rero icyo gihe yari y'umutama bayagana kandi ariwe gupfa Mhm.
ariko rero baradukoresheje nta muga mu nyuma amahera bari kuduhemba niba hariho amezi baduheranye Mhm.
twishuje turagerageza tukishyura kuva umva poroje yaheze mu kwa gatatu muri 2016
vuga mu kirundi
muri bibiri na cumi na gatandatu mu- itariki cumi mu kwa gatatu niyo yahera yego
ariko ubu uye ayo mahera yose hariho amahera yo kuva mu kw'icumi muri bibiri na cumi na gatanu tutarigera tubaha kugeza uwo munsi nkawe bakuri mangahe baguheraniye angahe Jewe bampera- jewe bamperaniye amezi ane ni ukuvuga ibihumbi amajana abiri na mirongo ine na bi- na bi- na bine Mm.
yego urumva rero twagomba du- mutubasabe mutubasabe mudufashe kwishyuza none se mwabibwiye abashinzwe intwaro
komine nacyo turayibarira ni turi- tu- tu- twe icyo dukora tuyishyuza proteme bo ntacyo batwi- nta nyishu baduha n'imwe na ntoya ni mu ituriro n'izindi nzego zifite ububasha haba ku bacuruzi haba ku bantu badandaza ni- ni intwaro mubitabazi
yego me ariko twagomba na- na mwebwe mudufashe mu ku- mu- mu- murondere nka directeur generale wabo Mhm.
ni umunyakenya ava muri kenya Mhm.
hanyuma mu mubaze ico ciyumviro mwumve nawe inyisha gitangira nta cyegera afite cy'umurundi
Eh, nu- ni ukuvuga urwego nshinga- nshinga-ntwaro rwa proteme rurongowe n'umurundi kazi yego
nawe ni- ni- ni uwo mu- ni umusigwa w'uwo mutama bihagana kandi
yego
urumva nawe nimwashikira urwego nshinga-ntwaro hanyuma nabo bakaraba ico budufasha mu wamukoze
wambonera nimero za telefone ze
reka ca ndazibarunga iki- ca ndabarunga iki nimero u- izo mfise ni iz'umu- uzishyire kuri umudamu, WhatsApp.
ndetse za- ndetse za- yego ndazibaruka kuri whatsapp watsapu yacu urayizi
yego ni nakoresheje ye noneho izo nimero uze kuzitwoherereza hanyuma tuzamurondere
murakoze ye nawe urakoze
yego mugira amahoro kugira amahoro kuri voa ye komera ijwi ry'amerika nk'uko leonidas abivuze voa kuri telefone dufite desire desire
ndabwe urakomeye
ndashima uratangaza iki
bo navuga ku kibazo cy'ibiciro yego ibintu byose bya- ibintu byose byaradutse njya mu isoko nta biriyo umuntu aragira n'amafaranga akabura ikintu asuma isukari ntishoboka urumva nyine ibintu nyine byose nyine byarabuze Mm, Nasaba- nasaba leta ukuntu yogabanya ibici yogabanya amakori hama mu gihugu inzara ikagabanuka burya n'iyi malariya itera abanyagihugu ni ukubera inzara aranywa umuti hama yawunywa akawunywera mu nda i- igaragara akicwa n'inzara mhm.
hama akabi yajya kwa muganga akabura intege akananduka anapfa bakayavuga ngo ni cyiza kumva ari inzara iri mu gihugu Mm, n'umwimbu ugenda nabi mhm.
Ni mwi- ni mw'ivyo bice navuga ibenyi isigaye y'amajana abiri isigaye ari akantu gatoyi gose gatoyi kose igikombe gisigaye cyitwa mirongo ino kigurwa amajana atandatu y'icayi Mhm.
urumva ni ikibazo ni ikibazo kabisa ye ubwo ariko ubwo ari ikibazo burya nta kibazo kita- kitagira igisubizo nta kibazo kitagira inyishu
Eh, nta kibazo kidagira inyinshi umugabo leta nayo irumva nirabe ico yokora kubera abanyagihugu barahera ye desire urakoze
murakoze namwe ijwi ry'amerika noneho duhamagare eraste eraste we
ndabwiye urakomeye
ndakomeye uratangaza iki
yemwe icyo mvuga gisa nk'icyo desire yarahejeje kuvuga halo komeza komeza
yemwe ibiciro byabaye ndanse kabisa dusaba leta iyo yari umubyeyi wa twese ko yoraba icyo yokora kuko inzara irica abantu Mm.
yego kabisa usibye se ikibazo cy'ibiciro nta byiza mufite mwavuga
ibyiza Mm.
yego ibyiza ntitwobibura iyo umuntu abonye aramutse aka- akabonana amahoro ariko arakora n'amahoro ibyiza biba biriho nk'ibihe usibye kubaho gusa kuko eh, eh, umuntu aba yaraje ku isi nyine kugira ngo abeho byaho mba Ah, aho mba ndahabona amahoro tuba turi amahoro umuntu araramuka agakora bukira nta- ntagire umuntu n'umwe amubuza gukora mu mutekano ah.
hanyuma ufise akazi akagakora ushakashaka nawe agashakashaka urumva umwidegemvyi iyo uhari biba ari sawa ye
ego gusa ibiciro mugabo by'ibintu ntibitworoheye biguma bipanda biguma bipanda ku mwanya ku mwanya ku mwanya
nk'uko na nk'uko na desire yari amaze kubivuga nta kibazo kitagira igisubizo
Eh, ye urakoze cyane rasite we
namwe murakoze cyane mugira ibihe byiza yego nawe komera
Owa.
ijwi ry'amerika duhamagare na kwizera kwizera we kwizera telefone y'umenya ifite ikibazo muratubabarira muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika kwizera urahari
ndahari ndabumva cyane wari usamariye mu duki
ahubwo ngira ngo eh, biriya nibyo nibyo bitari byifashe neza sino nabumva he nuko sangira amakuru yawe rero n'abandi bumva ijwi ry'amerika
Eh, mbanje kuramutsa we munyamakuru nyakiriye komera rwose
komera ugira ibihe byiza ngaho wowe ku kazi hama icyo nagira nshi- nshikirije Ah,
nagira ntera intege abo banyeshuri bo kuri kaminuza y'uburundi bahisemo kwandikira urwandiko umukuru w'igihugu bamusaba ko eh, yo- yo- ingingo ya- ingingo yafashe yo ku yo kudoha icyo bita peburse agafashanya abanyeshuri bo kuri kaminuza adoriha ko o, nk'uko babimusabye ko nanjye nagira nifatanye nabo ndamusaba ko ari nk'umubyeyi ko iyo ngingo yoyisubira ko yoraba akayisubiramwo ko umenga ni ingingo yoba ije gu- gutuma ata terambere ri- rishoboka ku banyeshure kuri kazoza kabo
yego cyane cyane ko ayo makaminuza cyane cyane ko amakaminuza ya leta ngaha mu burundi usanga yiga ko abana bo mu miryango mito mito itishoboye rero rero kenshi iyo a- abo bana uva mu muryango mutoya utishoboye mukagirirwa ubuntu ugasanga imana irashigiye imbere uratoye icyo kibazo cyo kujya muri kaminuza ko ari agafashanya ariko katuma bose biga kuko benshi usanga bava ruguru mu ntara za ruguru kabafasha kubaho no ku Ye- bakwiye imirimo ya minsi yose ye urakoze cyane kwizera
Eh, murakoze burema mukuru w'igihugu n'umubyeyi wacu atabirabe iyo ngingo ayisubiremo kuko eh, kuko aba- a- aboca baja mw'ibarabara boca ibishomeri byose biba byinshi cyane kuko aboca bayaboca babera U- hari akantu uvuze numva tutemeranwaho kuvuga ngo umukuru w'igihugu ni umubyeyi w'igihugu ibyo bintu ni bya bindi mu gifaransa bita kirito de la personalite gukuza umuntu ukamushyira hejuru y'abandi abandi babyeyi ni umubyeyi nk'abandi yego imirimo ashinzwe mwamutoreye ntabwo ari ukubyara uburundi
Oya, sinabivuze sinabivuze n'iyo ntumbero ko donke ari we yabyaye abandi bose ariko niba ari hejuru y'abandi bose ni ukuvuga yuko oh, ingingo afashe ari ntasubirwamo ingingo ayifashe nta wumuvuguruza Ni- ni ni n'iyo ntumbero nabivuzemo oya ashobora kuvuguruzwa n'abanyagihugu bamutoye iyo afashe ingingo itababereye Eh.
aho naho wumva biba bigeze ku rwego nayo nibaza ko bitaragira k'urwo k'urwo rwego kubera iki kandi mu- umuntu mwatoye se mwebwe mukiri batoya murasetsa cyane ese ubwo demokarasi muzayumva mute Mu- umuntu mumushyira hariya mukamugira igitangaza agasumba amategeko agasumba abandi babyeyi ibyo bishoboka bite nkamwe muri batoya muba mugana hehe
munyamakuru iyo Eh.
umuntu yato- azi umuntu umuntu yatowe nibwo kumukura birashoboka mugabo mu kumukura ufite ikintu bukirwa n'ibintu bica kure kandi demokarasi naho nkiri muto ndayitahura kandi ndayemera ariko mugabo muri demokarasi naho nyine hari abakuvuga ati kugira inama n'ingingo Uga- ukemera umuntu ububasha afite ko uwumva ashobora kugira icyo akoze cyangwa yahinduye ku bubasha afite Yego.
ikimutera ubwoba ngo guma ku bubasha Nabikora ko nagomba- guma ku bubasha wimuha ibindi bindi adafite ngo umubyeyi w'igihugu Hmm. ibyo erega n'impamvu mbikubwira cyane ni ukubera ko nabibonye henshi cyane umuntu bakamukuririza bakamugira igitangaza ngo ni umubyeyi w'igihugu hanyuma ugasanga igihugu agishyize mu manga N- nibo babyeyi mushaka
ibyo biri ariko muganibaza ko wewe bito- a- ato- atobikora kuko ndazi ko afite abahanuzi kandi bamuhanura neza kandi nawe ndazi yuko mu gufata ingingo ye mwebwe rero muri batoya mujye muvuga umukuru w'igihugu nimushaka mushyiraho nyakubahwa perezida gusa ibindi umubyeyi w'igihugu mubirekereye Ibyo ntabwo ari demokarasi urakoze
murakoze kandi murakoze no- no- no- no kujoma- no kudukebura yego kwizera komera
komera komera cyane kuri telefone dufite na nepomusene nepomusene we
yego yego urakomeye
ndakomeye ndaho ndakoma uratangaza iki
n'ibyishimo dufite imvura dufite izuba dufite ikirere cy'imberabyombi yego dufite n'ubuyobozi bwiza twishimira kandi dufite n'iterambere nawe se wakoze umuganda uyu munsi
yesi uyu munsi ni umuganda tuba twawitabiriye tukawukorana n'abandi banyagihugu bose mu iterambere ry'igihugu nyine tuba twishimye nawe ukoze abanyagihugu ni ikirundi ubundi ikinyarwanda umenya ari abenegihugu ni abaturage
Eh, nuko abarundi ni bene bacu ni abavandimwe ni abaturanyi niyo mpamvu tuvanga ikirundi n'ikinyarwanda Bi- bi- bishobora kubaho ariko ntacyo biba byinshi Eh, nibyo ndabyemera nuko N- wavuze ngo imvura irimo iragwa
imvura turi mu gihe cy'imvura ariko kikavanga n'izuba bikaba imbera byombi bidafite icyo byangiza hari imvura ntacyo yangiza izuba rikaza rikajyamo ubuzima bugakomeza bukaba bwiza ubu ngubu umusaruro umeze gute
Ah, ubu tuvugana ndi irusizi umusaruro rwose ni uwo nta kibazo abantu barasarura barahinga bagasarura nta kibazo gihari
rusizi nta gihe hajyaga hera ibitoki byinshi ra
na n'ubu birahari uje wabihasanga birahari rwose za bugarama za za mu nce za za- za bwimbogo hari ibitoki byiza cyane birahari muracyorora n'akabenzi cyane
Eh, niho kavuye kaba gatetse neza
uyu munsi se hari aho uri bwihereze
uyu munsi ni wikende nyine tu- tu- tugomba kujya kwihereza nyuma y'umuganda nyine abantu bariyakira bakongera bakishima ubwo turaza kwihereza yego rukomera komera
komera cyane ye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone turi kumwe na cedric cedric amakuru
Ah, ni sawa, mwiriwe neza tumani.
wiriwe wiriwe
Mwiriwe kabisa mwiriwe neza.
nuko rero amakuru yawe yabwire n'abandi
Ah, ba, jewe amakuru yanjye ni meza.
yego Aha ngaha ni ukuri ni byiza tubashi- turashima Imana n'akavura kari gahejeje kugwa mu kanya gaheze ubu haragacu kameze neza.
aha ngaha uvuga ni hehe
Ah, Aha hepfo muri Sudani y'Amajyepfo, Sud Sudan.
ese uri muri sudani
Eh, inosenti wakumpaye Iyo ntabwo yari amajyepfo.
yabimbwiye ko uri muri sudani
eh narakurondeye ndakubura ko naye nagushatse cyane bambwira ko uri mu karuhuko mugenzi wawe arambara yuko utakoze uwo- icyo gihe ariko wa gatandatu ushize.
Eh, mu- mu minsi ishize nari ndi mu karuhuko nibyo none se muri sudani hepfo se uriho- uri kuhakora iki
Bo, ntubizi ntubizi eh, iby'imyaka kuba umuntu ari kuguma atembera uri- uraba hari ubuzima busumba ubundi uri u- yego no- ubwo se nyine ukora iki Ura- uradandaza u- urarima u- ukora Eh, iki ndi muri myito amazi ka mirindi naje kuraba ubona urima neza hama nkaza ndafata ibi- i- ivyimburwa ndose ndabi- ndavyohereza iyi burundi canke mu rwanda canke mwa bino bihugu duhana imbibi aho ngaho bakunda kurima ibiki
oh, ino umuntu acarima ibiharagi yego canke ibirayi yego
Eh, gusa kubera ko ndi mushasha narahamenyera neza aha mbona nda- ndati- ndatiga ibyo ngomba kuzorima neza bishobora kuzompa aka- akarusho mu muri kazoza none se uherereye mu kihe gice cya sudani y'epfo
kubera ko ubu sindagenda uko abandi babyita ngo ni mu caro ubu ndacani mu mu mujyi hagati mu murwa mukuru juba ariko eh ni duba mugabanza ndavaho ngenda Mm.
mu bi- caro nshakisha ndaba uko niga uko bimeze ko n'ururimi rwaha ni- ntabwo ndarumenya neza bavuga uruhe rurimi
aha aho bavuga icyongereza yego
Eh, kubera ko navuye i Burundi icyongereza ntakimenya neza twakimenyereye sisiteme y'igifaransa urumva birangora gatonya si cyane naho se abanyagihugu basanzwe indimi zabo bwite ni izihe kubera ko twumva ko hari abadinka twumva ko hari abanuweri n'abandi n'abandi izo ndimi nazo watangiye kuziga se
Bo- yaba hari ibyo bavuga nkahita ntabyumva mugabo kubera ko akongereza usanga no mu cyaro bamwe bamwe bakazi ndahita nifatisha nkajya nshyiramo akongereza gakeya eh
Eh, nayo ubundi indimi bavuga aha bavuga indimi nyinshi ntabwo nda sinasobanukirwa nazo sinamenyera kuko sina- ntabwo ndazimenya bavuga n'icyarabu kandi
Eh, cyane cyane aha mu mujyi hariho kubera harimo aba- abayisilamu benshi usanga bazi icyarabu cyane Mhm. nta giswahili bavuga
Eh, igiswahili kirahari icyo giswahili barakivuga yego ariko si hose si- ntabwo ari kiri ari igipande kininiya cyane ese umazeho igihe kingana iki
ino mazeyo nk'indwi zi- zibiri zitatu ntizirakwira ibyumweru bitatu ntibirakwira yewe uracyari mushyashya koko
ndacyari mushyashya cyane eh ariko rero ndumva ufite Yego, urayumva imigambi se?
myiza
eh nuko no nayo ntawe umuntu niyo guma ahantu hamwe Thomas Kamindi urabona ko ayi Burundi uhejeje amashuri hama eh, ukamara umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri atakaza urafata i- turaba ukaraba ukuntu wokwiyungunganya ukambuka imipaka ukaraba uko ubuzima bu- bu- bubandanya warangije ayahe mashuri
njyewe nari n'abana narangije ishuri ry'uburimyi n'ubworozi ibyo bita itabu
ni ukuvuga ufite diplome bavuga bita ngo iki Eh, se diplome bita ade ade umugoronome anagoronome mu mu- mu- muri agoronomi
cedric ndumva u- i- impamvu nagutinzeho ni uko ni uko hari abantu b'urubyiruko rwaruka benshi bakunda kuvuga ngo tubigenze dute hanyuma wowe rero ubaye akarorero ubaye urugero ko wahagurutse ukagenda guhaha kuko Yego.
kuko kuva kera na kare baba abarundi baba abanyarwanda baravuga ngo iyo amapfa ateye urasuhuka ukajya guhaha ugahahira umuryango wawe ugahahira igihugu cyawe hanyuma wamara guhaha ukagaruka mu gihugu cyawe ndumva warabaye intwari Yego.
cyane n'abandi bakubereyeho akarorero bazajya batinyuka bajye gushaka aho bweza akanyoni katagurutse ntikamenya aho bweza
naja nuko nuko ka yego yewe uzahaha uronke rero yego uzahaha uronke rwose nakuzerinze gufura urabona ko urabona ko urosa agatahe gatonya urabona ko utugira n'imana imihoro yuguruye unyura mu burundi ukambuka mu rwanda ukambuka tanzania ukambuka uganda ukambuka kenya Bi- bitakufasha uburyo bure- burebure cyane kubera buguruye imi- imi- imipaka aho ngaho ni mu rwego rw'iri- rw'uriya muryango w'afurika y'ubuseruko eyase kuko na sudani iri muri uwo muryango sudani y'epfo ye komera komera
yego murakoze tomasi kamera ariko cya kintu nari nabasabye ngaho mu- ko muzoza murandosa amakuru kose nkurikirana neza ibyo ngaho ifumbiri jya ujya ku rubuga rwacu rwa interineti amakuru aba ariho no kuri fesibuke
reba n'umwanya mbere yuko muzohita muza munyo- murabinyorohereza ku buryo bwa watsapu kuko Narabajije- aho n'uburyo uradusanga atari kirenga muga kuri watsapu ntubibona ahubwo urago- urakoze kubinyibutsa narabajije abantu bakora ibya tekinike babizobereyemo bambwira yuko ku- ku- koherereza buri muntu amakuru kuri watsapu byasaba abakozi benshi kandi ntabiguhishe muri iki gihe perezida watowe yavuze yuko leta iba ihagaritse gu- gufata abakozi bashyashya hanyuma bambwira yuko ibyiza ari uko nabwira abantu bifuza amakuru uko bajya bajya kuri interineti no kuri fesibuke ahubwo urakoze Ah.
kubinyibutsa mujye rero mujya Aho kuri murakoze, interineti naje umuntu azogerageza mw'ubwo buryo nyine nta kundi ntacyo tuba ye radiyo yacu voa akadomo komu ubanje za za wa zitatu
yego ye urakoze komera cedri
murakoze cyane murakoze cyane mugiye wikeneza inzaho kuri ibi bya amerika komera rwose ijwi ry'amerika nk'uko cedric abivuze ndabona tugenda tugana ku musozi w'iki kiganiro kuri telefone dufite olivier innocent ambwiye ko telefone ye yacitse muratubabarira olivier rero aragarutse urakoze innocent olivier uratangaza iki
yego ce nagiye ntangaze ce mu kazi nkora ngaha ce icyo mbura ngaha ukora hehe
ce nkora ngaha mu kanyosha ngaha mu- muri buranjeri yego
yego mu minsi yahera baratubwiye yuko muri sosomo isukari yuko yubutse yace Mm.
icyo gusa icyo gusahiriza iyi iwacu mu burundi Mm.
mugabo umuntu ihozwe batangaje leta yuko yuruje ibiciro ubu yagiye kuri bibiri n'amajana ane Mhm.
mugabo natwe tukabona yuko tuba dukora ibintu byo muri burangeri ubusukari bugoye ubukiro igeze ku bihumbi bitatu Mhm.
kandi ibintu byose kubera ku ifarine kubera ku bifungurwa ibintu byose bitari bikibuga byabuze None- none kubera iki badasura isukari i- iriho ngaho muri sosumo biva kuki canke Yego.
bayiha abadandaza canke bayiha bifise gusa olivier urakoze icyo kibazo cyawe kuko n'abandi bakigarutseho cyane ndibwira ko ababishinzwe bacyumvise neza kandi bazacyicarira Mm.
urakoze cyane
yego murakoze muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti mwese uko mungana ndagira ngo mbashimire byimazeyo maze mbifurize wikendi nziza ariko rero ntimujye kure ibiganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika birakomeza turasubira mu kanya mu makuru saa kumi n'ebyiri